iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwabonye bucya mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe abacuruzi bo mu mujyi wa uvira muri repubulika ya demokarasi ya kongo baraye bakoze imyigaragambyo yo gusaba kuvanirwaho umusoro ku nyongeragaciro tva mu magambo magufi usanga pisi nk'aka gafuko kimwe k'ifu bogisi zitatu z'amazi bakatubwira amafaranga tuta tudashobora kuriha kabisa ibyo bintu biratunegeye muri iyo minsi nari ngeze ngo ahubwo ntahe mu rugo ni icyari tukaraba ko twoja mu ibarabara ngo twibe bikatuma uyu ni umwe muri abo bacuruzi bawuvira bibumbiye mu rugaga rw'ibigo by'ubucuruzi ubwongereza buzatwara abimukira ba mbere ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi gutaha mu rwanda mu burundi leta yafunze ibiro by'abacuruza amafaranga mvamahanga bikorera ku giti cyabo naho hano muri leta zunze ubumwe za amerika umuhungu wa perezida joe biden hunter biden yaraye atangiye kuburana ibyaha byo kugura no gutunga imbunda atabifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane turahera ku yo hirya no hino ku isi na diane nini nazwi ikaze muri kumwe na thomas kamirindi
ibimenyeshamakuru bitandukanye byo muri amerika bitangaza ko kuri uno wa kabiri perezida joe biden aza gushiraho ingingo zikarishe kwimukira bashika ku butaka bwa amerika baciye muri mexique ingingo perezida biden ashobora gutangaza zirimwo itegeko ritanga uburenganzira bwo gusubiza inyuma abimukira bose binjiye muri amerika baciye ku ruhande rwa mexique imbere y'uko banasigura igituma bahungiye muri amerika bitegekanije ko biden atangariza izo ngingo mu nama iza kubera ku biro vyiwe white house ikaba iza kuba irimwo na baburamatari b'amaleta yegeranye na mexique ibiro vya perezida wa amerika vyanse kugira ico bivuga kuri ano makuru yemezwa n'ibimenyeshamakuru bitandukanye vyo mu gihugu na mpuzamakungu ikibazo c'abimukira binjira ku butaka bwa amerika baciye ku ruhande rwa mexique kiri mu vyo biden akoresha mu guhigano na donald trump amwagiriza ko vyamunaniye gutorera umuti ibiharuro vyerekana ko abimukira baca ku mipaka amerika ihana na mexique biyongereye cane ku ntwaro ya biden mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu abimukira binjiye baciye kuri iyo mipaka barenga imiliyoni zibiri n'amajana ane tukivuga ku vya mexique na amerika perezida biden yakeje claudia shenbom yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu muri mexique akaba agiye kuba umukenyezi wa mbere ayoboye ico gihugu co muri amerika y'ubumanuko ibindi vyaranze madame claudia agiye gutwara mexique na mugenzi wacu oriane tangishaka claudia shenbon ni umuhinga mu bidukikije akaba kandi yahoze ari umuyobozi w'umugwa mukuru wa mexique abaye umukenyezi wa mbere atsindiye ikibanza c'umukuru w'igihugu mu mateka y'imyaka amajana abiri y'icyo gihugu shinbon yari acudikanye n'uwari asanzwe ayoboye igihugu perezida andres manuel lopez abrador yiyemeje kubandanya mu nzira uwahavuye yari arimwo shinbon yavuze ko abo bahiganywe sochitle galvez hamwe na jorge alvarez meinez bamaze kumukeza ku ntsinzi yiwe aho yari kararamutsa abamushigikiye mu kibanza kiri hagati mu gisagara gikuru ca mexique ciswe zocalo shenbom yagize ati ndiyemeje kutazobahemukira inyuma y'aho ibitigiri vy'amajwi vyari bimaze kurenga igice cayo ibiro vy'igihugu bijejwe amatora vyatangaje ko shenbon yari afise ibice biri hafi ya mirongo itandatu kw'ijana birenga aho abahiganywe galvez yagize ibice birenga gato mirongo ibiri n'umunani ku ijana meinez nawe aronka ibirenga gato ibice cumi ku ijana umugambwe wa shinbon morena nawe nyene wari usanzwe witezwe gutsindira inama nshingamateka na nkenguzamateka shenbon azoba kandi abaye umuntu wa mbere afise amamuko y'abayahudi atsindiye ikibanza c'umukuru w'igihugu muri ico gihugu kigizwe ahanini n'abo mw'idini rya katolika shenban azotangura kuyobora igihugu guhera ku itariki imwe z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya inyuma y'umwaka umwe uheze uganda yemeje itegeko rihasha abakundana n'abo bafise ibitsina bishusha nk'ivyabo canke abahinduje ibitsina vyabo amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu avuga ko amabi ariko akorerwa abari muri uwo murwi abandanya kwiyongera icegeranyo casohowe n'urunani rwitwa convening for equality ruhurikiyemwo amashirahamwe avugira abakundana n'abo basangiye ibitsina n'abahinduje bimwe mu bihimba vyabo bibaha kwigenza ka bukobwa canke ka buhungu cerekana ko abahohotewe bazira umurwi barimwo muri ano mezi icenda ari igihumbi n'amajana abiri na mirongo itanu na batatu icegeranyo c'urwo runani kivuga ko amabi abatinganyi bo muri uganda bakorewe arimwo guhohoterwa kurimwo kuborezwa igufa gucibwa mu miryango bavamwo guhagarikwa bidaciye mu mategeko guhohoterwa bishingiye ku gitsina gutegekwa gutanga ibiturire kugira ngo ntibagirirwe nabi kwirukanwa mu buzi kwirukanwa mu mazu bapanzemwo kutakirwa neza kwa muganga n'ibindi n'ibindi abigekwa ko ayo mabi barimwo abari muri leta abatayirimwo n'abajejwe gucungera umutekano polisi ya uganda ntiyigeze yitaba telefoni ya bagenzi bacu bo mu itorokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters bayirondeye kugira ngo igire ico ivuga kuri ibi vyagiriji itegeko rihasha abakundana bahuje ibitsina muri uganda rikaba rimaze umwaka mu bihano ritegekaniriza abari muri uwo mugwi birimwo igihano c'urupfu no gupfungwa ubuzima bwose ni itegeko ryatumye impande zitandukanye zirimwo banki y'isi yose banki mondial na amerika zifatira ibihano bitandukanye uganda ijwi rya amerika reka ce tubandaniriza muri somaliya itegekanya kuzokwirukana ibihumbi n'ibihumbi vy'ingabo za etiyopiya ziri ku butaka bwayo bitarenze uno mwaka aya makuru yatangajwe n'umwe mu bategetsi ba somaliya yavuze ko kugira ngo ico gihugu cemere kugumana izo ngabo etiyopiya ibwirizwa gufuta amasezerano yagiranye n'intara ya somaliland umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano wa somaliya hussein sheikh ali yabwiye abamenyeshamakuru ko etiyopiya ibwirizwa kuva muri ayo masezerano bitarenze impera z'uno mwaka yagize ati etiyopiya ntishobora kuba umufatanyabikorwa ku ruhande rumwe ku rundi naho ikaba umusotoranyi amasezerano somaliya isaba etiyopiya guheba arimo ko intara ya somaliland ikotesha kuri etiyopiya umuhora wishikana ku ibahari mu ntumbero yo koroherwa mu vy'ubudandaji na gisirikari ubukote bw'uwo muhora ureha n'ibirometero bigera kuri mirongo ibiri bwomara imyaka mirongo itanu muri ayo masezerano etiyopiya yoca isubiriza mu ndumane somaliland mu kwiyemeza nk'igihugu cigenga etiyopiya ifata somaliland nk'intara yayo bwite eka n'amakungu nukabibona kuko ata gihugu na kimwe kirayemeza nk'igihugu kuva igihe yiyonkora kuri somaliya hari mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na rimwe abahinga mu vy'umutekano n'abadiplomate bakaba bavuze ko ari nkamwe somaliya yokwirukana ingabo zose za etiyopiya nk'uko ibikangisha intagondwa za al shabab zoba ziboneye inzira yo guhungabanya umutekano w'ico gihugu vyoroshe kuko ingabo za somaliya zitoshobora kuzuza kuzuza inshingano zahora mu minwe y'ingabo za etiyopiya mu vyo kurinda umutekano muri somaliya etiyopiya ihafise n'imiburiburi ingabo ibihumbi bitatu zarungitswe muri ico gihugu biciye mw'ishirahamwe ry'umuryango w'ubumwe bwa afurika izarungitsweyo biciye mu masezerano somaliya yagiranye na etiyopiya nazo ziharugwa hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi indwi etiyopiya kugera ino saha ntaco irashima kwishura imenyeshamakuru bitandukanye vyarondeye inzego zirimwo izivugira leta y'ico gihugu n'izishinzwe umutekano
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu ubwongereza burateganya kohereza mu rwanda abimukira ba mbere na mbere ku itariki ya makumyabiri na kane y'ukwezi gutaha kwa karindwi diane ninenahazwe yaduteguriye inkuru edward brown aburanira leta y'ubwongereza muri ino dosiye yavuze ko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu bwongereza aribwo bwatangaje ayo matariki mashasha charlotte kilroy aburanira uruhande rw'impunzi zishobora kurungikwa mu rwanda nawe yavuze ko batunguwe n'igenekerezo rishasha ry'igihe abimukira bashobora kurungikwa mu rwanda agira ati iyi nkuru ni nshasha kuri twebwe ku rundi ruhande umucamanza martin chamberlain we yavuze ko bigoye kumenya yuko iyi tariki nshasha ari ntabanduka kubwiwe itariki ntabanduka y'igihe ubwongereza buzorungukira abimukira mu rwanda izomenyekana neza inyuma y'amatora rusangi y'ico gihugu azoba igenekerezo rya kane z'ukwezi kw'indwi uwu mwaka umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza Rishi Sunak akomoka mu gambwe utsimbataye ku ntwaro y'ivya kera avuga ko aramutse atsinze amatora azoca yihutisha uwo mugambi ku rundi ruhande ariko umugambi utavuga n'ubutegetsi uharanira inyungu z'abakozi n'akazi nawe wavuze ko ugatahukana intsinzi uzoca ufuta bidatevye uwo mugambi utavugwa ko rumwe n'impande zitandukanye umugambi wo kurungika abimukira mu rwanda ni umwe mu migambi nkoramutima y'umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza rishi sunak ni umugambi ariko wagiye urabangamirwa n'impande zitandukanye zirimo izishimikiye ku mategeko canke izavuye mu mashingamateka batigeze bashigikira umugambi wo gutwara abimukira w'ubwongereza mu rwanda igihe cose waciye mu nama nshingamateka y'ubwongereza tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo abacuruzi bo mu mujyi wa uvira mu ntara ya kivu y'epfo ejo bakoze imyigaragambyo yo gusaba kuvanirwaho umusoro ku nyongeragaciro tva mu magambo magufi bavuga ko batawusobanukiwe neza vedaste ngabo uri uvira yakurikiranye iyi myigaragambyo kubera iyi myigaragambyo amwe mu maduka yo muri uyu mujyi utuwe n'abaturage barenga ibihumbi magana ane yiriwe afunzwe abagize sosiyete sivile ndetse n'urugaga rw'abacuruzi biriwe bicaye imbere y'ahakorera ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro kiri ahitwa kimanga bamwe muri bo bari bafite ibyapa bivuga yuko badashaka umusoro nyongeragaciro abandi nabo bari bafite impapuro zisaba ko abayobozi bashinzwe ikigo gishinzwe imisoro muri buvira na kavimvira birukanwa jean pierre zembezembe ni umuvugizi w'urugaga rw'abacuruzi muri buvira imbere y'abandi bacuruzi bari mu myigaragambyo yatangarije itangazamakuru ko impamvu bakoze imyigaragambyo ari uko ikigo cy'imisoro kibategeka kwishyura umusoro nyongeragaciro ku byo bacuruza mu gihe akarere kabo kari mu bihe bidasanzwe by'imyuzure tumekuja kwa sababu ya kuomba haki yetu e, tumekutana kama twaje gusaba uburenganzira bwacyo twabonye ko abayobozi babiri b'ibigo by'imisoro bajya batwiba cyane batuzamuriye umusoro nyongeragaciro ibice cumi na bitandatu ku ijana mu biciro by'ibintu byose tuguze abaturage nibo bizagiraho ingaruka ibi byose twabyanze kuko abaturage bacu bari hasi bafite ubushobozi buke twahuye n'imyuzuri amazi yarazamutse umuhanda uri kubakwa amazu yarasenyutse sindiho ku bwabo jean marie ni umucuruzi ufite iduka rye mu mujyi wa uvira ashimangira ko iyi myigaragambyo y'uyu munsi ari ingenzi kuko ubwinshi bw'imisoro bicara bishyuzwa yatumye ubucuruzi bwabo budatera imbere tuza tubona abantu hano baza baza baje kutubwira ibintu by'ibitasi bakatwaka amafaranga menshi arenze n'ibidandazwa dufise nk'umuntu ugasanga afise nk'aka gafuko kimwe k'ifu bogisi zitatu z'amazi bakatubwira amafaranga tuta- tudashobora kuriha kabisa ibyo bintu biratunegeye muri iyo minsi nari ngeze ngo ahubwo ntahe mu rugo nicare tukaraba yuko twoja mu ibarabara ngo twibe bikatugora akavuga ngo reka bazi dupfe gukora ariko nabo twananiwe vrema nyene kubera nyene iyo misoro nyene baguma baza kudusaba turasaba nyene batureke nyene dukore dushakisha ubuzima urabona imyuzure y'amazi yaraduteye ibintu byinshi biratwagwa turondere ubuzima twongere nyene twiyungunganye turaba ukuntu twobaho ndingari matabishi ni umucuruzi ufite amaduka amakamyo ndetse n'amahoteli mu mujyi wa uvira nawe ari mu bari mu myigaragambyo yemeza yuko batangazwa n'uburyo bishuzwa uyu musoro nyongeragaciro mu gihe utundi turere umunani tugize intara ya kivu y'epfo tutishuzwa uwo musoro tu hii taxe ya TVA inakuya tu ni Uvira, inikema Uvira, na mwenye anaileta hapa ni huyu chef de centre Oromu- uyu musoro nyongeragaciro uje gusa muri uvira kandi mu zindi zone umunani nta TVA kandi uwayizanye ni shefu wa santere muri fizi nta TVA muri kabari nta TVA walungu nta TVA igi nta TVA mwenga nta TVA turashaka ko shefu wa santere avanwaho ndetse na TVA ikavanwaho ese ni ikizobere mu by'ubukungu zivuga kuri uyu musoro nyongeragaciro aba bacuruzi bo muri uvira bavuge ko badashaka kwishyura mutware Etienne ni umwarimu muri kaminuza ya yiya iripanze i bukavu umusoro ku nyongeragaciro ni ukuvuga ngo ni umusoro utangwa n'umukiriya wa nyuma icyo twita ngo dernier consommateur cyangwa consommateur final ni ukuvuga ngo ni umukiriya ugura ibicuruzwa agahita abikorera uwo musoro mu gihugu cyacu cya kongo wishyuzwa ku bice cumi na bitandatu ku ijana ni ukuvuga ngo 16%. ni ukuvuga ngo umucuruzi- ucuruza siwe wishyura umusoro ahubwo ni umuguzi umukiriya niwe wishyura uwo musoro niyo mpamvu bawita ngo ni empo indirect umucuruzi gusa icyo ashinzwe iwe ni ugukusanya uwo musoro hanyuma inzego za leta aka- akaba ariho ziwufatira ariko uba wawishyuye ni umuguzi
umuyobozi ushinzwe imisoro mu mujyi wa uvira jean marie vianney karinda avuga ko nta burenganzira bwo gusiba umusoro ku nyongeragaciro afitiye ububasha kuko utogwa n'abadepite veda sengabo ijwi ry'amerika uvira tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo tujye mu burundi leta yafunze ubucuruzi bw'amafaranga mvamahanga bw'abikorera ku giti cyabo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aya mafaranga mvamahanga bita amadovize ni ikibazo kitoroshye ijwi ry'amerika yabateguriye iyi nkuru yifashishije inshuti zayo mu burundi murayigezwaho na thierry ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda Bamwe mu badandaza bakorera ku butaka bw'u Burundi bavuga ko ari kabiri na rimwe akazi bakora kagahagarara kugira baje kurangura ibidandazwa mu makungu babikora ku idolari ry'abanyamerika iryo naryo bakavuga ko bitoroshe kurironka muri kino gihe uno musore ni umwe mu badandariza mu gisagara c'ubutunzi bujumbura abakunzi b'ijwi ry'Amerika bamusanze mu ibarabara yaburaniwe iyi dorari riko riraduga ingaruka zitugarukako nk'ukuntu biheze idorari ryari ibihumbi bitanu n'amajana umunani na mirongo itanu duhuye nariko ndagerageza ndakurondera ko haryo noronka kugira ngo ngende kuraba two nosubira kuja kwiyungunganyamo ndangure ariko ni ukuri nguye mu gahundwe ubu rigeze ku bihumbi bitandatu n'amafaranga ijana ibiro byinshi byo ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura byahora bikorerwamwo urudandazwa rw'ayo mafaranga biriko birugagwa n'igipolisi c'u Burundi amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika baronse akavuga ko abo badandaza amafaranga bikikamukiza mu kudandaza no kugura amafaranga mvamakungu kuri magendo abadandaza ibidandazwa mvamakungu bakabona ko akazi kagiye guhagarara hamwe atagikozwe idolari riragoye cyane kuronka tugerageje kubiraba kuri marishe noire aba ari rinini rwose kuba muri banki riri hasi muri banki ntibyoroshe vrema ntibyoroshe kuko bisaba ko urijistifya rwose kugira ngo bashobore kuriguha ushobore kudandaza bya bintu byawe cyangwa ushobore kurangura biragoye rwose uri oburije nyene yo kuja kurigura kuri marishe noire twe turayisavye leta iraba ukuntu yobidukorera vrema bino bintu turabe yuko vyohagararira hano ikibazo c'ikena ry'amafaranga y'agaciro mvamakungu ni ingaruka z'ibihe igihugu gihitiyemwo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho hari abiyamirije ikiringo ca gatatu c'uwahoze arongoye uburundi umuhisi petero nkuru nziza bamwe mu banyepolitike barongoye imigambwe itandukanye bakabona ko ibintu bitari bikwiye kugera ku rugero bigeze ko muri kino gihe aroyize baricako arongoye umugambwe ranake utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi afatira ku bindi biringo igihugu cigeze gucamwo igihugu c'uburundi caciye mu bihe bitoroshe aho haba ingorane haraba n'igihe badushira mu bihano za mbarugo ariko ico gihe cose nivyo ubutegetsi bwari buhari bwarashoboye guhendahenda mbere n'ifaranga ry'uburundi ntiryata agaciro muri banki nkuru y'igihugu hariyo ingwati y'inzahabu iyo udafize ingwate ifaranga ryawe nta gaciro usubira kugira riguma rita agaciro umwanya wose umugambwe FNL Somambike n'ubutegetsi bwa CNDD FDD nawe nyene ubona ko ibura ry'ayo mafaranga ririko rituma haba ubukene buzura inzara mu Burundi Jack Bigirimana arongoye umugambwe akabona ko intandaro ari cuka kibi ca politike co kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu afise ico asaba leta ahanini bwatewe n'uko ifaranga mvamakungu ryabuze mu gihugu kubera atabadandaza bakishobora kuja kurangura ibintu hanze ata amadolari bafise kuri ivyo vyose rero umugambwe fnr usavye leta y'uburundi gufata ingingo za politike zotuma ababene wacu b'abarundi bahunze uburundi bikunde batahe n'amashirahamwe yigenga arababazwa n'ingene ubutunzi bw'uburundi butera bwunyuka kubera ikena ry'ayo mafaranga mvamakungu gabriel rufyiri arongoye ishirahamwe orikome gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu hari ibintu abona ko vyokorwa vyihuta kugira ngo amafaranga mvamakungu asubire kuboneka mu gihugu mu bisanzwe ikibazo cy'amafaranga y'agaciro ni kimwe mu bibazo byinshi cyane mugabo nicyo kiza imbere rero inyinshi tubona zihuta ubu uya ni uko botunganya inama rukokoma y'abarundi n'abanyamahanga kakumbe twagira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri byarakozwe kandi mwaramutse ko twarose amafaranga mu maguru mashasha ivyo rero nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane cihuta kubona imigenderanire hagati y'uburundi n'umuryango w'ibihugu bya buraya itarasubira kumera neza haraheze igihe kirekire biratera amakenga abahinga mu bijanye n'imigenderanire umwe muri abo bahinga asanzwe ari n'umwigisha wa kaminuza gwiyome ndayikengurukiye akabona ko leta y'uburundi ikwiye korosha kugira ngo ibiganiro irimwo n'abayifasha birangire ibigega by'igihugu bibomboke ibyo biyago bagira bimaze kuba inshuro zirenga zitatu kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko haguma havugwa ya majambo nyene uno munsi icihuta uravye ubuzima igihugu kigezemo ni uko turengera urwego rwo kuvuga amajambo ibyo nokwita amaprincipe hanyuma uko gufashanya kugasubirira mu bijyanye n'uburyo bufasha leta y'uburundi reka n'uwuhagarariye iby'imfatakibanza ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika kefi gesi aherutse gusaba amaleta y'uburundi n'u rwanda gusubira kugiranira ibiganiro kugira ngo imbibe z'ibyo bihugu bibiri zisubire kugururwa hari mu kiganiro ku bamenyesha amakuru ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ijwi ry'amerika tuve mu biyaga bigari tuze hano muri leta zunze ubumwe za amerika hunter biden umuhungu wa perezida joe biden ejo yatangiye kuburana mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu ibyaha byo kugura no gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko ni inkuru y'ijwi ry'amerika mu ijwi rya temistokle mutijima madamu jili biden umufasha wa perezida biden yinjiye mu rukiko nyuma gato y'umuhungu we mu rwego rwo kumushyigikira uru ni urubanza rw'amateka rushobora kugira ingaruka ku bikorwa byo kwiyamamaza bya perezida biden mu gihe ahatanira manda ya kabiri ku mwanya w'umukuru w'igihugu perezida Biden yatangaje ko we nka perezida ntacyo yavuga ku rubanza nshinjabyaha gusa yongeraho ko nk'umubyeyi akunda umuhungu we byimazeyo amwizera kandi yemera imbaraga ze mu itangazo yasohoye perezida Biden yagize ati ndi perezida ariko ndi n'umubyeyi jye na Jill dukunda umuhungu wacu kandi duterwa ishema n'umugabo ari w'uyu munsi wa none ni ubwa mbere mu mateka ya Amerika umwana wa perezida uriho aburanishijwe inyandiko y'ibirego ashinjwa yatanzwe na minisiteri y'ubutabera cyane cyane david vice umushinjacyaha wihariye washyizweho umwaka ushize ngo ayobore iperereza ku byo hunter biden ashinjwa hunter biden w'imyaka mirongo itanu n'ine y'amavuko arashinjwa kugura no gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko bivugwa ko yatunze imbunda mu gihe yakoreshaga cyangwa yarabaswe n'ibiyobyabwenge ibintu binyuranyije n'amategeko yo ku rwego rw'igihugu yahakanye ibyaha byose ashinjwa uko ari bitatu nubwo yiyemereye ko hari ubwo yari ahanganye n'ububata bw'inzoga ndetse n'ikiyobyabwenge cya kokayine uru rubanza rushobora kumara icyumweru kimwe cyangwa se bibiri kandi rurabera i wilmington muri leta ya delaware ariko se mu by'ukuri ibyaha aregwa ni ibihe ibyaha bibiri bya mbere mu nyandiko y'ikirego igizwe n'ibyaha bitatu bifatiye ku kugura imbunda ubwabyo iyo umuntu agura imbunda agomba kuzuza inyandiko zabugenewe zo mu biro bishinzwe igenzura ku mikoreshereze y'inzoga itabi imbunda n'ibindi biturika muri izo nyandiko niho yemeza ko yemerewe kugura intwaro bikavugwa rero ko hunter biden yaba yarabeshye ku makuru yujuje muri izo nyandiko mu bibazo aba asabwa gusubiza harimo niba yarigeze gukatirwa ku cyaha gikomeye niba asatuye mu gihugu byemewe n'amategeko ariko icy'ingenzi kuri uru rubanza ni ikibaza niba waba ukoresha binyuranyije n'amategeko cyangwa warabaswe n'ibiyobyabwenge aha hunter biden akaba yarasubije oya icyaha cya gatatu cyerekeranye no gutunga imbunda ubusanzwe birabujijwe mu mategeko yo ku rwego rw'igihugu gutunga imbunda mu gihe ukoresha ibiyobyabwenge nk'uko bikubiye mu nyandiko y'ikirego n'izindi nyandiko z'urukiko ziheruka gushyirwa ahabona hunter biden yatunze imbunda iminsi cumi n'umwe mu kwa cumi kw'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni mbere y'uko umukunzi we ayijugunya mu gisanduku cy'imyanda kuko yari atewe impungenge n'ubuzima bwe bwo mu mutwe none abatangabuhamya muri uru rubanza ni bande abashinjacyaha bavuze ko bateganya guhamagaza abatangabuhamya bashinja babarirwa muri mirongo by'umwihariko bavuze ko bafite ubuhamya bw'abagore batatu bahoze bacuditse na hunter biden abo bakazasobanura uburyo yakoreshaga ibiyobyabwenge mu gihe yaguraga imbunda abo barimo catherine bure wahoze ari umugore we hakabamo hari biden umupfakazi wasizwe na mukuru we nyuma nawe akaza kumutereta harimo kandi landen roberts babyaranye umwe mu bana be ubuhamya bwabo bushobora kwibutsa ibihe hunter biden yanyuzemo byari bigoranye cyane aho yavuze ko hafi buri munsi yanywaga cyangwa se yageragezaga kunywa ibiyobyabwenge gusa umwaka ushize ubwo yumvaga n'urukiko mu itegura rubanza yavuze ko kuva mu kwa gatanu kw'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kugeza ubu atagikoresha ibiyobyabwenge abashinjacyaha muri uru rubanza bo ni bande ikirego cyatanzwe n'umushinjacyaha vice wahoze ari umushinjacyaha wa leta ya delaware washyizweho na donald trump ubwo yari perezida umwaka ushize minisitiri w'ubutabera merrick garland yazamuye vice amugira umushinjacyaha udasanzwe ni nyuma y'aho ubwumvikane bwo kwemera icyaha hagati y'ubushinjacyaha na hunter biden bwanze abunganira Hunter Biden bavuze ko Vice yatanze inyandiko y'ikirego agamburujwe n'igitutu cy'abadepite b'abarepublikani ndetse na Trump ubwe uyu mushinjacyaha ariko ibyo yabyamaganiye kure abigereranya n'igitekerezo cy'amakabya nkuru cyakwandikwamo filimi ese birashoboka ko Hunter Biden yafungwa aramutse hamwe n'ibi byaha byose uko ari bitatu ashobora gukatirwa igihano cyagera ku myaka makumyabiri n'itanu mu buroko icyakora kuba atarigeze akatirwa n'inkiko mbere y'aha akaba ari n'ubwa mbere y'abakoze ibyaha nk'ibyo igihano gishobora kuba gito cyane kuri iki igihano yahabwa kizagenwa n'umucamanza Marilyn Noreika ukuriye inteko iburanisha uru rubanza ikindi ibi ni ibyaha byo ku rwego rw'igihugu bisobanuye ko Joe Biden afite ububasha bwo guha umuhungu w'imbabazi igihe icyo ari cyo cyose gusa ibiro by'umukuru w'igihugu byahakanye iby'izo mbabazi icyakora iyo mvugo ya politiki ishobora guhinduka nyuma y'amatora yo mu kwa cumi na kumwe ku rubanza rwerekeranye n'imisoro ho byifashe bite uru ni rumwe mu manza ebyiri zihanze Hunter Biden muri uyu mwaka urubanza rwa kabiri rutegerejwe mu kwa cyenda i Los Angeles kandi rwerekeranye n'imikoreshereze mibi y'imari ya Hunter Biden yahakanye kunyereza imisoro gutanga amakuru atari yo ku misoro ndetse no kutamenyekanishiriza imisoro ku gihe mbere izi manza zombi zari zashyizwe muri uku kwezi kwa gatandatu ariko Hunter Biden yaje gusaba umucamanza wa leta ya California yemera gusubika uru rw'imisoro gusa itariki y'uru rubanza mu kwa cyenda izahurirana n'iminsi ya nyuma y'ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu
ijwi ry'amerika imikino ya olympique ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane izatangira i Paris mu bufaransa ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa karindwi umunyarwanda jean de dieu mukundi ukuri utuye muri canada yatoranyijwe hamwe n'abandi basifuzi cumi na batanu baturuka ku isi yose bavore yo ku mucanga araganira na timu ishimwe ni ikintu gikomeye cyane muri kariyeri y'umusifuzi kuko wenda icyo nabibutsa ni uko imikino olympique by'umwihariko muri beach volleyball ndetse n'izindi siporo ziba zihari ariko wenda njye muri beach volleyball kuko ariwo mukino wanjye ni rwo rwego rukuru cyangwa se ni rwo rwego rwa nyuma rubaho rukomeye mu bijyanye n'imisifurire ndetse n'imikinire ya beach volleyball ni ukuvuga ngo iyo wageze kuri urwo rwego uba wagize amahirwe yo kugera ku rwego rwisumbuye rwa nyuma rujyanye n'umukino wawe ni ikintu gikomeye cyane rero kuko usanga ubundi ubu tuba turi abasifuzi cumi na batandatu ku isi kuba rero umusifuzi w'umunyarwanda w'umunyafurika kuba bagiye kubona bwa mbere umusifuzi w'umwirabura ubasha kugera ku rwego rwo gusifura imikino olympique ni ishema rikomeye cyane yaba kuri njyewe nk'umusifuzi nka jean dodier yaba ku muryango wanjye famiye yanjye ariko by'umwihariko ni n'ishema ku gihugu igihugu cyanjye nk'u rwanda ni wowe ukomoka mu rwanda ndetse n'umunyafurika y'epfo uwo muri babiri gusa ku mugabane wa afurika mugiye kuzayobora imikino olympique izabera mu bufaransa kuba ari mwe babiri mwenyine ku mugabane mu mateka y'uyu mukino ni uko nta bandi banyafurika bagaragaje ubu bushobozi cyangwa ni uko uyu mukino utaratera imbere harimo impamvu nyinshi hari impamvu nyinshi icya mbere ni uko abo basifuzi baba batoranyijwe aba ari muri bamwe bafite ububasha cyangwa se urwego nk'uko nabikubwiye rwo kuba basifura kuri icyo cyiciro kuko ntabwo ari itegeko ko buri mugabane uba ufite umusifuzi ugomba kuwuhagararira yego hari ibiba byaragenewe buri mugabane ariko iyo hari abasifuzi batageze kuri urwo rwego ntabwo bashobora kukugirira icyizere cyo kujya gusifura iyo mikino ariko muri rusange nangarutse ku kibazo warumbajije usanga ni ibintu nka bibiri binini icya mbere umukino wa beach volleyball muri afurika ntabwo uteye imbere cyane wenda nk'i burayi nko muri amerika nko muri canada australia n'ibindi bihugu ariko ntabwo bivuze ko nanone udahari urahari umukino urahari dufite amakipe meza nubwo iyo uyagereranyije wenda n'andi yo muri ibyo bihugu nanimaze kuvuga usanga urwego rutangana ariko n'ubundi dufite amakipe nayo ari ku rwego rwiza ndetse n'abasifuzi abasifuzi nabo bari ku rwego nabo rwiza ariko nanone nk'uko nari mbivuze mbere usanga umubare w'abari kuri urwo rwego atari munini ugereranyije n'ibindi migabane kuko usanga nk'i burayi ni urugero bafitemo abasifuzi bazaba bafitemo abasifuzi barindwi muri cumi na batandatu urumva ni umubare munini ugereranyije natwe biterwa n'urwego rw'umusifuzi nyirizina we nk'umuntu ku giti cye ariko noneho n'urwego rw'uwo mukino ku mugabane ariho amarushanwa ari ku ruhe rwego ese abakinnyi bitabira amarushanwa gute ibyo byombi nibyo mbona um, cyane cyane usanga ari impamvu ituma hari imigabane imwe n'imwe iba ifite umubare muto mukeya uh, w'abasifuzi bari kuri urwo rwego jean dodier mukundiye ukuri umusifuzi mpuzamahanga w'umukino wa volleyball ukinirwa ku mucanga ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi ry'amerika Eh, murakoze cyane namwe nshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama